mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi aroyesu bigira imana adushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli tuyahere mu karere k'ibiyaga binini vya afurika abanyororo barenga amajana umunani baratorotse ibohero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyuma y'aho abagabo bitwaje inkoho baritereye bakica abapolisi babiri umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya beni kapitene antony mwalushayi yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ibohero ryatewe ari iry'ikakwangura mu gisagara ca butembo yavuze kandi ko igitigiri ca mbere c'abapolisi bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ari babiri ariko kandi avuga ko no mu bateye hari abishwe amakuru ava muri iryo bohero yatanzwe n'abantu batashatse ko amazina yabo amenyekana yavuze ko banyororo amajana umunani na mirongo irindwi na babiri bose batorotse mwarushayi yavuze ko abagwanyi b'abamayimayi ari bo bagabye ico gitero ariko ishyirahamwe rikurikiranira hafi ku munsi ku munsi by'umutekano mu ntara ya kivu rifise icyicaro muri amerika ryo ryavuze ko umuhari adf ari wo ukekwa kuba warakoze ico gitero ahandi havugwa ibitero ni muri nigeria aho abajeje umutekano muri icyo gihugu bavuga ko bahagaritse abantu bane bakekwa kugaba igitero cyahitanye abantu mirongo ine ku isengero katolika mu kwezi kwa gatandatu abategetsi bacegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ishami rikorera mu karere ka afurika y'uburengero isuwape mu mfunyafunyo y'icyongereza umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri nigeria generale laki irabor yatangaje ku munsi wa kabiri niho yatangaza ifatwa ry'abo bagwanyi abagabo bitwaje ibigwanisho biremereye hamwe n'ibisasu biturika niho bateye isengero katolika ryitiriwe umweranda francisco ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka bica abakirisito mirongo ine hamwe n'abandi mirongo umunani bakomeretse buramatari wa leta ya ondo ahabereye ubwo bwicanyi rotimi akeredoru yavuze ko abategetsi bakibandanya barondera abandi basigaye muri abo bakoze ico gitero
washington ijwi rya amerika
mu karere ka afurika y'uburengero naho abategetsi muri mari bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abasirikare mirongo ine na babiri ba mari mu biciwe mu gitero cy'indege yo mu bwoko bwa drone n'amasasu yayiherekeje gikekwa kuba cyakozwe n'abakekwa kuba ari abajihadiste ni kimwe mu bitero bikabije gikozwe n'izo ntagondwa muri mari iki gitero cyabaye ku munsi w'imana mu gisagara cya tesiti mu ntara ya mu ntara ihurirwamwo n'imbibe zitatu zisangiwe n'ibihugu bitatu ku munsi wa mbere igisirikare cyari cyavuze ko hafuye abasirikare cumi n'indwi hamwe n'abasivile bane imiryango y'abishwe itashimye ko amazina yabo amenyekana yavuze ko bamwe muri abo basivile bari mu bategetsi batowe muri ako karere leta ya mali yavuze ko abakoze ico gitero ari umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ukorera mu karere ka sahara ikavuga ko abo bagwanyi bari bafise drone hamwe na vya muzinga ndetse n'ibisasu biturika bitegwa mu mamodokari ibitero biheruka gusigwamwo ubuzima abasirikare benshi muri mali byabereye muri iyo ntara nyene mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda hamwe n'intango z'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri hanze y'umugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika umunya-irani azwi ku izina rya shahramu pursafi yagirizwa na leta z'ubumwe za amerika ko yari mu mugambi wo kwica john bolton yahoze ari umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu hano muri amerika ku butegetsi bwa donald trump ubushikiranganji bwa amerika bw'ubutungane bwavuze ejo ku munsi wa gatatu ko john bolton yagira yicwe ahowe igitero cy'indege ya amerika cishe umugenerali akomeye wa irani Shahrane Poursafi yamenywe n'abategetsi ba Amerika nk'umwe mu bo mu gisirikare kidasanzwe ca Iran cyitwa Islamic Revolutionary Guard Corps ariko araronderwa n'igipolisi cy'inyamiramabi ca Amerika FBI muri iki gihe ku caha cyo kuriha abantu ngo nabo bice abandi bantu abacamanza bavuze ko kugomba kwica Bolton ari nko kwihora urupfu rwa Kaseme Soleimani yishwe n'indege ya Amerika mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri
washington ijwi ry'amerika
umutegetsi nawe akomeye w'umuhari w'iterabwoba leta ya kisilamu muri siriya ku munsi wa kabiri yari yahuje ibombe mu bumanuko bw'icyo gihugu amaze kubona ko yakikujwe n'abasirikare ba leta itororokanizo ry'amakuru rya leta ya siriya sana ryavuze ko abajejwe umutekano bagavye igitero kidasanzwe mu karere ka dahara bica uwukora iterabwoba yitwa abu salem al iraki amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko al iraki yari umukuru w'igisirikare cy'uwo muhari w'iterabwoba mu manuko bw'igihugu ishyirahamwe ryo muri siriya rifise icyicaro mu gihugu cy'ubwongereza kandi rikurikirana iby'agateka ka zina muntu muri siriya ryavuze ko al iraki yarondewe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi yagize uruhara rukomeye mu bwicanyi hamwe n'ibitero bitari bike byabaye muri siriya intara ya dara igenzurwa na leta kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko imihari y'abaroberi iracagenzura ibice bimwe bimwe yahawe n'amasezerano yemejwe n'uburusiya somambike na siriya
arakoze Aloysi kuri ayo makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kuvugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri interineti we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga binini abatavuga rumwe na leta mu rwanda basaba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika yitezwe gusaba ubutegetsi bw'u rwanda gufungura urubuga rwa politiki ku ruhande rwacu twakomeje kuvuga ko kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'ibihugu byombi ni uko hari ibibazo bipolitiki by'imbere mu rwanda bigomba gukemurwa cyane nk'ibyo bijyanye n'urubuga rwa politiki uyu ni victoire ingabire ayoboye umugambwe dalfa umurinzi utaremegwa mu rwanda muri icyo gihe inshabwenge n'abahinga bakorera ku migabane itandukanye y'isi bandikiye ibarugwa umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ku bibazo by'akarere icyo twebwe nk'abashakashatsi twatumye twandikira rwandiko ni ukugira ngo tubahe ibitekerezo byabafasha gufasha ibi bihugu uburyo bakubahe abaturage babo kuko ikibazo cya mbere ni ugukemura igituma umuturage w'igihugu icyo ari cyo cyose bamwubaha nk'umuturage uyu ni porofesori josias mujaga yigisha kuri kaminuza ya montreal muri canada ahandi mu burundi abanyagihugu bivuriza mu bitaro bikuru vyitiriwe umugana wa rudoviko rwa gasore prince louis rwa gasore bavuga ko umwitwarariko w'abaganga baho ari muke ku bagwayi basanzwe bitura ivyo bitaro ndetse ko n'isuku ryaho ritifashe neza ido n'ido y'amakuru ni mukanya radiyo ijwi ry'amerika tubandaniriza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken aragendera u rwanda guhera mu ijoro ry'ejo ibihugu vyombi bifitanye imigenderanire ikomeye nk'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire buvyerekana mugenzi wacu thomas kamirindi aragaruka ku vy'ingenzi ivyo bihugu vyombi bihuriyeko mu itangazo yashyize ahagaragara mbere y'uruzinduko rwa blinken i kigali minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yibutsa ko ibihugu byombi byatangiye umubano ushingiye kuri ambasada mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri u rwanda rukimara kubona ubwigenge kuva icyo gihe imfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika igenda yiyongera nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda inkunga y'ingengo y'imari ingana n'amadolari miliyoni ijana na mirongo ine na zirindwi ibihugu byombi bifatanya kandi mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima ubuhinzi n'ubukungu n'umutekano leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu cya mbere gitera u rwanda inkunga itubutse kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'ubuzima muri iyi myaka itatu ishize yageneye uru rwego amadolari miliyoni ijana na cumi n'esheshatu buri mwaka byatumye ku banyarwanda banduye virusi itera sida mirongo icyenda na batatu ku ijana kugeza ubu babona imiti igabanya ubukana bwayo iryo tangazo rikomeza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda bafatanya cyane kurwanya covid cumi n'icyenda n'ingaruka zayo mu bukungu muri uru rwego leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda imfashanyo igera hafi ku madolari miliyoni makumyabiri n'eshatu bityo leta zunze ubumwe za amerika yagize uruhare runini mu bikorwa byo gukingira abaturarwanda minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ivuga ko kuva mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe amerika ibinyujije muri covax ya gahunda y'umuryango w'abibumbye yo guha ku buntu inkingo za covid cumi n'icyenda ibihugu mirongo cyenda na bibiri bikennye yageneye u rwanda ku buntu doze zirenga miliyoni eshanu n'igice zirimo doze zirenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu na bine zihariye zo gukingira abana bityo u rwanda rwabashije gukingira abaturage barwo bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bituma ruba ku isonga mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara mu rwego rw'ubukungu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yaguze mu rwanda ibihahwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni mirongo itatu n'imwe n'ibihumbi magana ane bigizwe ahanini n'ikawa n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'amabuye y'agaciro naho u rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rwaguze muri leta zunze ubumwe za amerika ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni hafi mirongo itanu birimo indege imwe imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi ibikoresho bya siyanse n'iby'ubwubatsi imashini zitandukanye n'ibikomoka ku buhinzi u rwanda rwohereza muri amerika ibicuruzwa mu rwego rwa agowa itegeko risonera ibihugu bimwe na bimwe imisoro ya gasutamo mu rwego rw'umutekano leta zunze ubumwe za amerika itera inkunga ingabo z'u rwanda mu birebana n'umutekano w'imipaka umutekano mu by'indege imyitozo yo kubungabunga amahoro ku isi n'ubumenyi bw'umwuga ifasha kandi inzego z'umutekano n'iz'ubutabera z'u rwanda mu bikorwa byo kurwanya ruswa kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no mu bikorwa byo guteza imbere imiryango ya sosiyete sivile mu rwego rwo gutsura imiyoborere myiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yahaye u rwanda imfashanyo y'amadolari miliyoni ebyiri naho mu rwego rw'ubutabazi kuva mu mwaka ushize kugeza ubu amerika imaze guha u rwanda inkunga y'amadolari mirongo irindwi n'enye yo kugoboka impunzi rucumbikiye mu rwego rw'imigenderanire abanyamerika bagera ku bihumbi bibiri basuye u rwanda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abandi bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu bari bahatuye amerika yo yahaye viza abanyarwanda magana atatu na mirongo inani na barindwi bari baje gutura n'abandi magana umunani na mirongo itanu na batanu bagenzwaga no gusura gusa barimo abanyeshuri magana ane na mirongo ine n'icyenda amerika yizeye ko umubare wa viza iha abanyarwanda uziyongera nyuma y'icyorezo cya covid-19 kuri gahunda y'uruzinduko rwa minisitiri anthony blinken i kigali hateganijwe ibiganiro n'umukuru w'u rwanda perezida paul kagame minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta n'imwe mu miryango idaharanira inyungu mu rwanda arasura u rwanda nyuma y'uruzinduko yagiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo na afurika y'epfo mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken agendeye u rwanda avuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bimwe mu byo azoganira n'abayobozi b'u rwanda ni imigenderanire y'ibihugu byo mu karere harimo u rwanda na kongo uburenganzira bwa muntu ikibazo cy'urubuga rwa politike mu rwanda ndetse n'ikibazo cya paul rusesabagina mugenzi wacu tim ishimwe yavuganye na madamu victoire ingabire umuyobozi w'umugambwe dalfa umurinzi utaremerwa mu rwanda amubwira icyo yifuza ku rugendo rwa blinken icyo twifuza ku rugendo rwe ni uko nk'uko bavuga ati hagati y'ibihugu byombi hari umwuka mubi nari rubavu abaturage binubaka rwose ko imipaka ifunze tubayeho nabi ntidushobora guhahirana n'abavandimwe ubukene buratwise ni ngombwa ko umwuka mwiza ugaruka hagati y'ibihugu byombi cyane ku baturage rubanda rugufi kugira ngo bashobore gukomeza kugendana no gukorana ubwo bucuruzi ku ruhande rwacu twakomeje kuvuga ko kugira ngo ibintu bigende neza hagati y'ibihugu byombi ni uko hari ibibazo politiki y'imbere mu rwanda bigomba gukemurwa cyane nk'ibyo bijyanye n'urubuga rwa politiki kuko hari abakora politiki bari hanze y'igihugu cy'u rwanda bakunze gutuma baba umusemburo w'umukomoko uri hagati y'u rwanda n'ibihugu duturanye tugena kongo mu bice bya bugande no burundi niko bimeze tugasanga rero ko abanyarwanda bakwicara bakaganira ku bibazo bafite hagati yabo bya politiki n'uburyo twashyiraho inzego z'ubuyobozi bwakemura ibyo bibazo ubuyobozi buha ihumure n'ituze mu banyarwanda byarangiye icyo kibazo iyo rero ni imwe mu cyifuzo twagejeje kuri umuyobozi wa leta zunze ubumwe za amerika ugiye kugenderera u rwanda ko abanyarwanda bakwiye kwicara bakwiriye gushyigikira icyo cyifuzo kuko kijyanye n'itegeko nshinga ry'u rwanda ndetse ariko kigenajyanye na gahunda ibyo bihugu cumi nabivuze mu kanya bifitiye mu mugambi wo gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari uvuze cyane ku mubano w'ibihugu by'u rwanda na kongo ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari ariko se nkamwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi hari gahunda mufite yo guhura nawe nibyo mbere y'uko aza twagiranye imishyikirano n'abo mu biro bye n'abamwungirije hanyuma batubwira ko gahunda bafite ari ndende umwanya uhari ari mutoya atazashobora kuba twahura ariko badusaba nyine kubaha ibitekerezo ari ibyo bintu nari bimaze kuvuga mu kanya by'uko igihugu kiri muri conseil de sécurité igihugu kiri muri iryo tsinda rishinzwe kureba mu karere k'ibiyaga bigari hagaruka ku mahoro tubasaba ko bashyigikira ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta y'u rwanda ndetse na leta y'u rwanda kugira ngo dushakire hamwe uburyo ibibazo politiki z'igihugu cyacu byarangira kuko ari nabyo bishobora gutanga umuti urambye mu karere k'ibiyaga bigari ugasanga nuko igihugu cyishyuye u rwanda kimufasha bakwiriye gukora ku buryo n'umugenzo mibi nk'iyo ni imigenzo mibi yo gufunga abantu kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ikwiye gucika mu gihugu cyacu kandi bakadufasha kumva ubushobozi bw'igihugu cyacu ko demokarasi ikwiriye mu gihugu cyacu atari ya demokarasi kuvuga ngo demokarasi yumvikanweho bashyizeho mirongo icyenda n'umunani mirongo icyenda n'icyenda iyo demokarasi uyu munsi yatumye kumva urubuga rufunga cyane ko urubyiruko uyu munsi rwakuze rukeneye rwose kumva ko uburenganzira bwabo ntawe ubuhonora bakeneye gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure ni ibyo muri make twabageshejeho madame victoire ingabire kuki bisa nk'aho bikiri ngombwa ko ibihugu byo hanze aribyo bikwiye gufata iya mbere mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda cyangwa ibibazo byo mu karere birababaje birababaje nyine ko abantu bagomba kwisunga ibihugu byo hanze ubundi ibibazo byacu by'abanyarwanda twagombye kubikemura iyo urebye itegeko nshinga ingingo ya cumi agace ka gatandatu baravuga ngo ibibazo byose bikemurwe mu biganiro ariko birababaje ko abayobozi b'igihugu cyacu nyine bamugani ibyo biganiro batabikozwa batabyumva ngo bumve koko nk'uko biri mu itegeko nshinga twagombye gushaka uburyo ibibazo byacu tubyikemurira ariko kubera ko u rwanda atari akarwa kwihariye ni igihugu kiri mu muryango w'abibumbye niyo mpamvu tuvuga tuti amerika amerika nk'igihugu kiri mu muryango w'abibumbye bagiyemo n'u rwanda ndetse by'umwihariko kikaba muri ka kanama gashinzwe iby'umutekano gahoraho mu muryango w'abibumbye kikaba na kimwe mu gihugu gifasha u rwanda rero kenshi tukaba tubwira tuti ntimudufashe mu by'inkunga y'amafaranga gusa ahubwo munazidufashe no kugira ngo za nkunga mutanga n'iterambere rizagezweho mu gihugu cyacu tubisigasire bitazaseduka minisitiri anthony blinken ubwo yari muri afurika y'epfo aganira na mugenzi we na red pandol yabaye nk'unenga ukuntu ibihugu byo mu burengerazuba ni ukuvuga ibyo ku mugabane w'uburayi n'amerika ukuntu biba bishaka gutegeka ibihugu bya afurika bibiha inzira cyangwa se amategeko bigomba kugenderaho mu gihe rero abategetsi bo muri afurika baba batangiye kugaragaza ko bihagije badashaka kuyoborwa n'abategetsi bo ku mugabane w'uburayi cyangwa se b'amerika wumva uruhare rwa amerika rukwiye kuba uruhe muri ibi bibazo wambwembere nibyo ibihugu byo muri afurika byose turigenga dufite ubwigenge ariko uko tugiteze amaboko igihugu cya afurika y'epfo kirakize ntekereza ko kidakenera inkunga nk'uko u rwanda rukenera inkunga ni ukuvuga ko uko mutifashije mu bukungu ni nako tugomba guterwa inkunga mu kubaka inzego zikomeye zishyigikira bwa bukungu badufashamo turacyafite rero urugendo rwo gushyigikirwa n'ibyo bihugu muri izo nzira zombi ari mu bijyanye no kwiteza imbere mu bukungu ndetse no mu bijyanye no kubaka inzego z'ubuyobozi bukwiriye kubaka demokarasi mu bihugu byacu madame victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika
tugume ku rugendo rw'umushikiranganji blinken mu rwanda incabwenge n'abahinga bakorera muri leta zunze ubumwe za amerika muri canada muri afurika no mu rwanda zandikiye umushikiranganji blinken ibaruwa imbere y'uko ashika mu rwanda zimusaba gukurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini umwe mu banditse iyo baruwa ni professeur josias semujaga yigisha muri kaminuza y'imoreal muri canada yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana icyaduteye kwandika iriya baruwa ni ukugira ngo dufa bafashe sekireteri d'etat w'abanyamerika kugira ngo bumve neza uko ikibazo giteye kubera ko kiriya kibazo giteye impungenge kumva ko hari aba abaturage b'igihugu cya kongo bitwa bazira ko ari abanyekongo b'abatutsi cyane cyane kugira ngo wumve ko ikibazo gituruka cyane cyane ku bibazo kiriya gihugu cya kongo cyagize cyitwa zayire mu ntangiriro za mirongo cyenda kuko biriya bigirirwa abatutsi b'abanyekongo byagiriwe abakasayi babaga muri katanga muri shaba mirongo icyenda na gatatu barishwe barirukanwa abanyekongo benshi b'abashakashatsi babyanditseho ndetse nk'uwitwa bakajirika bakanjiriki muri mirongo icyenda na gatatu urumva rero ibyabaye icyo gihe byarakomeje noneho ku buryo bigera na hariya muri kivu nubwo hari izindi mpamvu zaturutse hanze zatumye ibibazo byiyongera ikibazo nyamukuru ni ukugira ngo yumve ko ikibazo gikomeye atari ukuvuga ngo ni muri kivu gusa ahubwo ko leta yageze ahantu itagikingira cyangwa itakirinda abaturage bayo kandi ifite inshingano zayo none se mwebwe mubona iki kibazo cyarangira giti
ikibazo cyarangira ari uko leta ya kongo yemeye nk'izindi leta zose ku isi kurinda abaturage bayo ntiyaba umuturage witwa umunyekongo w'umututsi umunyekongo w'umukasayi bakaba abanyekongo bakwiye kubahwa nk'abaturage batuye icyo gihugu nk'uko amategeko y'isi yose abibemerera icyo ni cyo kibazo cya mbere bakwiye kumenya igihe batarakimenya amahoro ntazaboneka muri kariya gace none se mwebwe nk'intiti nk'impuguke benshi muri mwe bigisha muri za kaminuza iki kibazo cy'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga icumi kigaruka ubu noneho kikaba kimonogoje wa mugani gikomeye murabona kizarangira giti kiriya kibazo nk'uko nabikubwiraga abanyakasayi bicwe mirongo icyenda na gatatu bari mu gihugu cyabo none ni abatutsi bo muri kongo bicwa bari mu gihugu cyabo igihe ibyo byose bizabaho umutwe runaka uzavuka kuko ntabwo bemera kuba ingaruzwa muheto mu gihugu cyabo niko mbibona ubu ngubu nabo bavuga ba emuventura ariko n'abandi bashobora kuvuka kuko ikibazo cya mbere ni ugukemura igituma umuturage w'igihugu icyo ari cyo cyose cyane cyane icyo muri kongo bamwubaha nk'umuturage icyo gihe rero iyo umuturage atubashywe ntabwo azemera kuba ingaruzwa muheto niyo ikibazo kiri wirirwa wumva abantu muri kongo birirwa basakuza bavuga ngo ngo aba n'aba aba n'aba n'aba n'aba n'aba none se ko bashinzwe kurinda abaturage ikindi batorerwa ni iki nibatumvikana n'ikitari emuventura kizavuka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ategerejwe i kigali mu masaha makeya ari imbere murabona ari irihe jambo leta y'u rwanda iri bumubwire isubiza ibibazo byagiye bizamurwa na leta ya kongo ndetse na leta zunze ubumwe za amerika nubwo bwose zitabyerura ategerejwe guhabwa ikihe gisubizo na leta y'u rwanda
ibyo leta y'u rwanda yamuha sinabimenya kuko hari ibyo bavugira ibyo bita kuri se za chanceleri niyo azabyumvikana ariko kuri jye nk'umushakashatsi kandi nk'umunyafurika kandi wakurikiye amateka ari ay'u rwanda ari ayo kongo ikibazo nyamukuru ni uko leta zo muri afurika zikwiye kumenya yuko umunyapolitiki agira agaciro kuko yubaha abaturage nta kindi ashinzwe iyo umunyapolitiki uwo ari we wese nko muri kongo akavuga hejuru avuga ngo ubu bwoko ubu n'ubu ntibukwiye kugenda gutya nkeka ko u rwanda nk'igihugu cyagize jenoside ngira ngo sinzi uko bamubwira ariko iryo jambo numva ari ryo rigenda rigaruka mu mitekerereze y'abantu kuko nyuma ya jenoside u rwanda rwiyubatse kugira ngo abanyarwanda bose bagire agaciro ngira ngo sinzi ibyo bamubwira ariko arijye namubwira icyo kandi nawe none se ikindi abanyamerika bakora hatari ukurinda abanyamerika ni iki icyo twebwe nk'abashakashatsi twatumye twandika ruriya rwandiko ni ukugira ngo tubahe ibitekerezo byabafasha gufasha ibi bihugu uburyo bakubahe abaturage babo professeur josias semujanga mwarimu muri kaminuza y'i montreal muri canada ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye venuste nshimiyimana mu burundi abanyagihugu bivuriza mu bitaro bikuru byitiriwe umugana wa rudoviko rwagasore prince louis rwagasore bavuga ko umwitwarariko w'abaganga baho ari muke ku barwayi basanzwe bitura ivyo bitaro ndetse ko n'isuku ryaho ritifashe neza bagatera akamo abarongoye ivyo bitaro kugira ico bakora ku bagwayi basanzwe bitura ivyo bitaro amazi atararenga inkombe inkuru na Thierry ndayishimiye i Kigali abagwariye muri ivyo bitaro vya Prince Louis Rwagasore bavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika batangura bashima uko bakigwa bagishika muri ivyo bitaro nkishika ngaha mu bitaro kubera naje ndemvye ivyo mu ntango ntavyo nakurikiranye neza gusa maze gutora agahengwe bimwe bimwe narashoboye kuvyibonera naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cane kuko hari aho bakenera ababafasha bakababura aho bijya kugoranira ni ngaha tumaze gushyika mu bitanda niho ushobora kurondera umuganga ari ari serumu izibye ugasanga umuganga ntiyihuse kuza isaha imwe amasaha abiri araheze iyo udafise uburyo bwiwawe ku mufuko urashobora kumarana na dejo utari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti ibitaro byitiriwe umugani wa rudoviko rwagasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya leta biri mu gisagara hagati ca bujumbura byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cane ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga hari isuku rike hano abakozi ntibagikoropa neza jewe narabiti narabwiye umukuru wa rino vuriro nta na kimwe cahindutse kuko twari turi muri shiririji kandi muri shiririji nta hantu h'ibikomeye hategerezwa kuba hari bien propre ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'ijwi ry'amerika birimo ico kutaronswa imiti ku bari mu bitaro bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikorwa na cane cane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro hari uje kwivuza hano baraguha umusegetera w'intuzenya w'ibitaro kuko si bose bashoboye kuza bafise umusegetera rero no ngaha kandi udafise icizaniye umusegetera nta musegetera baguha urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ugatahana malariya ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu burundi semabo nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza sirive habana bakize ajejwe kumenyesha amakuru muri semabo cadre d'expression de malade au burundi kuri mikoro y'ijwi rya amerika ubwo twashwe kwa muganga ukabona ko agaca k'umurwayi yego ntitwavuga ko atoheje ijana ku ijana ariko harimo utunenge tukibona aho twavuga nko kwakirwa nabi byo gushaka kuraraguriza umurwayi no kutamwereka aho yuje kwivuza rero umucamanza tuvuga ko hariho ishaka ryo kuratsika k'umurwayi mu burundi kubahirizwa ariko turacabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bagifise ingendo igayitse aho usanga batubahiriza agateka k'umurwayi sirive habana bakize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro ijwi ry'amerika ryageragereje kurondera abarongoye ibitaro prince louis rwagasore ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro muganga bonite habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone adusubiza ko ari mu nama tumwandikiye ubutumwa bugufi naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro yagize ati mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi nta bura ry'imiti ikenewe ku bagwariye mu bitaro rihari kuko mu bubiko bwayo irahari naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza n'ikijanye n'imisigetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira ibyo bibazo ntaco yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose ariko gushika ubu narashigwa mu ngiro nk'uko urwego ruvugiramwo abagwayi semabu rwabitangarije ijwi ry'amerika thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika